mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyadirwe mbasuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri afurika y'epfo ejo hategerejwe icyemezo cy'urukiko mu rubanza ruregwamo abakeka kwica colonel patrick karege twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije imyaka yose kandi n'ubushize hari imyanzuro yo bafashe uretse ko ibintu bimwe bitari byuzuye byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri ukuri niko dutegereje rero nicyo cyizere dufite uwo ni Lea karegeya umufasha wa nyakwigendera colonel patrick karegeya iyo nkuru n'izindi zibanda ku bibazo by'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania ni mu kanya amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere mu gihugu cya tanzania aho abarundi bahungiye muri icyo gihugu bakomeje kwimukira mu gihugu cya kenya ari benshi abo barundi bemeza ko imibereho mibi kubura ibiribwa no gufatwa nk'imbohe ari byo bituma bafata icyemezo cyo kugana muri kenya aho bemeza ko hari ubwisanzure ku mpunzi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidele nsabimana wasuye inkambi ya mutenderi iri muri disitirigiti ya kakonko intara ya kigoma amakuru twakuye mu nkambi ya mutenderi district ya gakonko intara ya kigoma nuko ibiharuro vy'abava muri iyo kambi vyiyongera uko umunsi utashe bagerageza kwerekeza mu gihugu ca kenya naho leta ya tanzania igerageza kuzibira uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya mutenderi atashimye ko izina ryiwe rimenyekana igitigiri igitigiri c'abo bantu bamaze kugenda ni benshi cane ni benshi cane e, barashobora kwababa nk'ijana na mirongo itanu na batanu impunzi n'ubu babandanya bagenda hariho abari barafashwe bajya mirongo itanu na batandatu baragaruka bakagwe hano ariko polisi imaze kubarekura baragiye no kubwira ko ku mupaka wa Kenya na Tanzania gushika ino saha impunzi ziriyo ni nyinshi uko bukeye uko bwije bose baragenda abarundi batandukanye bari mu nkambi ya Mutenderi babwijwe rya Amerika igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kungururiza mu gihugu ca Kenya ikintu gituma aba impunzi zihunga amakambi ni kubera impunzi dufashwe nabi ngaha ntiturugarijwe kabisa nicyo gituma impunzi zica zifata izindi nzira zo kwigira kubera barugaye isoko bugara baratwanira n'uko tugenda gusenya ugiye gusenya itukura n'ingorane nicyo gituma baca bahunga bakagenda muri ni nkambi dufungura indya imwe ntibaduhindurira muga tukumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira muga twege tubayeho uko nyene ntibaduhindurira no kubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora bituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi benshi babandanya bagenda mu gihugu ca Kenya abantu hariho ku kintu ca mbere n'umwidegemvye kuko impunzi zirigwa i Nairobi ata kibazo abantu barahindurirwa ifungurwa urucuruzwa bararukora barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu ca Tanzania nibaza ko rero ibintu nyamukuru ari byo byuko isoko zabomowe atasoko zihari ari byo byuko imoto zarugariwe nta kunguruza kubaho ku mamoto ari ubwo kandi yuko impunzi idasohoka urenganye gusikami ufatwa nk'umumenja ibyo byose batishwe barafungwa ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko turageramiwe tugahitamo kwisuka kuri songoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika igituma impunzi ziva mu makambi nk'aho mperereye ni iki icya mbere ni uko nyine dufashwe nta soko ihari twarugariwe isoko ikigira kabiri turafunzwe tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka ikigira gatatu ni uko nyine bamwe bagomba kuduhungura ku ngufu kandi icyo twahunze kikiri hajya nyine kitarahava ni ibyo bitatu jewe ndiko ndageranya ndabona ko neza muri Kenya hoba hari akarusho gusumba muri Tanzania ariko muri Kenya turumva ko bahindura izinjya kandi turumva yuko bagira ukwidegemvya badafungwa kandi turumva yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimwo itagereza gutembera ariko Tanzania ni intara urimo ntushobora kuyirenga kiretse inkambi uba urimwo iyo urenze inkambi ufite ikibani nyine banki bigitangwa bitangwa ku mafaranga kugira ngo umuntu aje mu nka ave mu nkambi aje mu yindi abo barundi barafise ico basaba leta ya Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi HCR ndasaba leta ya Tanzania kabisa ko boza umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa imyaka ingahe iheze baduha ubugari barakwiye kuduhindurira bakadabi ubundi bufu boduha ni ukuvuga kamo ka leta ya tanzania ni ukugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi by'ukuri nk'uko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nk'uko baduha uburaro nibareke leta yuweni ikore igikorwa cyayo reka ino saha yuweni siyara nirabe nyine yodufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tuve muri kino gihugu ko turabaremereye kandi tutatubaremeye twari dutunzwe na UN bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya Kigoma bavuga yuko bazibira abo barundi bagerageza kwinjira mu gihugu ca Kenya ku mvu z'umutekano wabo naho ku ruhande rwa HCR bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania mu gihe hirya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse igihugu ca Tanzania nico gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka wa 2015 aho cakiriye impunzi zirenga ibihumbi amajana ane igakonko mu gihugu ca Tanzania Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika abakobwa b'abarundi bacuruza imibiri yabo barenga mirongo itanu bari basanzwe bakorera uwo murimo mu mujyi wa uvira baraye basubijwe mu gihugu cyabo ubutegetsi buvuga ko bakoraga iyo mirimo bitemewe n'amategeko ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri uvira vedasitengabo igipolisi cya repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'abakozi bashinzwe binjira n'abasohoka mu mujyi wa uvira tangaza yuko baraye basubije mu gihugu cy'u Burundi indaya zirenga mirongo itanu zakoreraga uburaya mu mujyi wa Uvira cyane cyane indaya zakoreraga muri komine ya Murongwe ahazwi nko kuri Parc de Prince muri Kirondorondo hamwe na Kavimvira igipolisi na serivisi ishinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira bashinjiza indaya kuba ziri muri uyu mujyi mu buryo butemewe n'amategeko kandi muri zo kwari zicumbikira abagizi ba nabi bagenda bica abantu izindi nazo zigafatanwa ibintu ziba zibye abaturage batuye Uvira umwe mu bakozi bashinzwe binjira n'abasohoka utashatse ko tuvuga amazina yiwe yavuze yuko birukanye indaya zifite ibyangombwa ni zitabifite kuko zose ziteza umutekano muke muri uyu mujyi cyakora umuyobozi w'igipolisi muri teritwari ya uvira colonel gilbert serushago yatubwiye yuko baraye basubije mu burundi indaya zinjiye muri kongo nta byangombwa zifite mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ubwo twageraga muri kirondorondo akunze gucumbika indaya z'abarundi twasanze indaya zigera kuri mirongo ibiri zagize amahirwe yo kudasubizwa mu gihugu cy'uburundi kubera zari zihishe maze zitwiganira bimwe mu bibazo zigenda zihura nabyo ibibazo duhura nabyo ni uko tuba turi gutembera nko ku muhanda tugenda kurondera tugahura n'abapolisi bakadufata bakadufunga naho tuba dufise ibitamburisho hari igihe badufunga n'abandi batabifise nabo nyine bakabafunga bakabasubiza mu burundi bakabashikana kuri fonsiyere ya burundi amabo nyine bakagaruka ariko abafite ibitamburisho none bagahita bagaruka hano ariko ngo igihe abapolisi babasaba amafaranga babafunze mutanga nkangahe kugira babarekure hari igihe badusaba amavendorare n'igihe badusaba amadidorare biravana n'aba badufashe bari bo bafite imitima myiza ni ukuri abapolisi hari igihe badufata natwe twagiye nyine guhangayika turondera amafaranga bagaca bagufata ntibaraba ngo ufise ibitamburisho ufise ibiki bagaca bakubwira ati ibyo ufise byose mu gasakoshi numene hasi bagatwara amafaranga yose uba ufise kandi uzi ko ariyo azofasha umuryango wawe ejo bagaca bagukubita n'amakofi kabisa ukavuga ati nyine nimutware hako murinda kunyica nimutware amafaranga nta na kimwe aho nyine hari igihe nyine bakubwira ngo bajye kugupfunga ariko babwiye bagushikana imbere ntibagushikana bagusopera mu nzira aha muri kirondorondo ahakorera izi ndaya z'abarundi byagaragara yuko umukwabo wahakorewe wo kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi ntacu babwiye kuko ukikinjira muri kirondorondo wahuraga n'abakobwa bicuruza baje gutega abakiriya babo ese ni iyihe mpamvu izi ndaya zifi burundi zikaza gukorera uburaya muri repubulika ya demokarasi ya kongo izi ni zimwe mu zo twaganiriye impamvu ihari si ikindi twe tuva mu burundi tuje kurondera kandi amafaranga y'ino anaha bari makenya iyo uyavunjishije mu marundi haragufasha ugasanga umuryango wawe uriko uratera imbere ngo hari igihe ngo ku munsi mukorera amafaranga menshi amafaranga nyine ubu ntaboneka kubera ubu abantu barakenye ni amafaranga aboneka ubu ubu mbere hariho amafaranga nyine make make ariko ubu urashobora kuyira kwera atanu ibihumbi bitanu uciye mwamenya yuko atari mu mujyi wa Uvira honyine haboneka indaya ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi ahubwo no muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka Misisi Salamabira naho uhasanga indaya nyinshi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urukiko rwo mu gihugu cya afurika y'epfo ejo ruzatanga umwanzuro warwo mu rubanza ruregwamo abakekwa kwica colonel patrick karegeya waguye i johannesburg mu ijoro ryo kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mugenzi wacu geoffrey mutagoma mu kanya avuganye na madamu leya karegeya umufasha wa nyakwigendera karegeya atangira amubaza icyo umwanzuro w'urukiko utegerejwe ejo usobanuye ku muryango
dufite ibintu bikomeye cyane bivuze ku muryango urumva twari tumaze iyi minsi imyaka yose nyine dutegereje nk'uko ubivuga kugira ngo bya mbere mwarabyumvise imyanzuro bari bafashe kuko babonaga ibimenyetso bituzuye neza ariko ubu turanezerewe tuzi yuko ubutabera buri bukora akazi kabwo ibimenyetso bari bategereje barasa nk'ababibonye kuko amatariki batubwiye kutumenyesha ko dukomeza twari tuyategereje none nyine ubwo ni umunsi w'ejo turizera tudashidikanya yuko bizarangira neza kuko batwizeza ko ibimenyetso bifuzaga bamaze kubibona twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije imyaka yose kandi n'ubushize nyine ngira ngo mwumvise ko hari imyanzuro yo bafashe uretse ko ibintu bimwe bitari byuzuye byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri kandi uko kuri niko dutegereje rero nicyo cyizere dufite ku bwanyu murumva urukiko nirumara gutanga umwanzuro uwo ari wo wose ku munsi w'ejo bizaba bibaye nk'aho muruhutse bizaba bibaye iherezo ry'urugendo muzamwumva muhawe ubutabera uko byagenda kose niko tubyumva bizaduha icyo mu cyongereza bita kuroja ni ukuvuga ngo gusa n'abasoza urwo rugendo yesi wowe nk'umufasha we n'umuryango wanyu iki gihe mumaze mukurikiranye iby'uru rubanza byabagendekeye bite uru rugendo rwagenze gute ni urugendo rurerure ariko turi perepeyadi kugenda ntabwo ntabwo navuga ngo ni urugendo rworoshye ariko ni urugendo tugomba kugenda kandi tugomba kurangiza tuzishima rero nitubona tururangije neza kirire kiri pozitivu turanezerewe nk'uko nakubwiye bizaduha na poroja nziza ariko tutananezerewe ntabwo twakomeza nanone tukazagera ku tukazagera nyine kumva ko tubonye igisubizo kiri satisfying twishimira abanyarwanda nyine bamwiyumvamo kandi batwiyumvamo kandi nyine bababajwe n'ibi byatubayeho ko kubahumuriza kubabwira yuko ubutabera buhari kandi kukuri iteka gutsinda ukuri ntabwo kujya gutsindwa madamu Karageya mbashimire cyane kuduha icyo kiganiro ku byo mutegereje mu rukiko ku munsi w'ejo murakoze cyane namwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc nyuma y'imyaka icumi ibikorwa byo kurwanya malariya ku isi bitanga umusaruro mwiza raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yerekana ko ku byari byagezweho intera yagabanutse mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu eugenia mukankusi yaganiriye na dr aline uwimana amubaza igitera indwara ya malariya n'uko imibare yifashe mu gihugu cy'u rwanda twongeye kuganira ku bitera indwara ya malariya twibukiranyije ni uko ari udukoko dusanzwe tuzwi ku izina rya plasmodium tukaba ari dutandukanye arimo ubwoko butanu utwo dukoko tuzwi kuri plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium malaria plasmodium vivax hakaba na plasmodium knowlesi utwo dukoko rero kugira ngo twanduze umuntu hakaba hari icyo twakwita vecteur mu rurimi rw'amahanga twakwitiza ari cyo umubu ntabwo umuntu yakwandura utwo dukoko yagera aho ahurira n'utwo dukoko atari umwe n'umubu uwo mubu nawo akaba ari umubu uzwi w'ingore uzwi ku izina rya anoferi anoferi zikaba ari ubwoko butandukanye nabwo bugira ubwoko bugenda butandukanye umubu kugira nawo utwo dukoko twororokere mu nda yayo aricyo twakwita tibu digestif nawe igomba kuba yarumye umuntu ufite udukoko tugeze ku rugero rw'uko rwakororoka mu nda y'umubu utwo dukoko rero ubwo nagerageje gusobanura icyo twita cycle evolutif ya malariya urumva ko kugira habe malariya tugomba kugira ibintu bitatu hari umuntu hari udukoko hari n'umuvu ni nayo mpamvu mu kuyirinda mu kuyirwanya tugerageza gukuraho ikintu cyiswe umubu n'aho wororokera hakazamo izo ngamba nyinshi zitandukanye turi bugende tuganiraho uko tugenda turushaho gusobanura tunasobanukirwa ibijyanye n'indwara ya malariya nge utu dukoko muvuze plasmodium mutubwiye ubwoko butandukanye ubwoko buterwa n'igice buherereyemo tuvuge nk'ibyo ushobora kubona mu gice mu gihugu kimwe cyo muri afurika bishobora kuba bitandukanye n'iby'ahandi yego utwo dukoko uko ari dutanu turatandukanye n'ubwoko bwa malariya bwanduza nabwo buba butandukanye hari icyo dusanzwe tuzi cyiza ku izina rya malariya y'igikatu ariyo malariya iba irenze igipimo umuntu iyo atanayivuje hakiri kare ashobora gutakaza ubuzima iyo iterwa ahanini n'iyo twita plasmodium falciparum ikaba igaragara mu gice cyo munsi y'ubutayu bwa afurika mu kigero kirenze mirongo icyenda na gatanu ku ijana ni nayo mpamvu mu mibare wagiye usubiramo uvuga usanga raporo mpuzamahanga y'umuryango mpuzamahanga uko igenda igaruka igaragaza ko malariya yibasira cyane afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ari naho ihitana abantu benshi ubwo falsiparumu rero akaba ari igaragara cyane muri icyo gice cyo munsi y'ubutayu bwa afurika indi tubona ni fasipa ni plasmodium ovale tukabona na maleri izo nizo zigaragara ahenshi munsi ya central africa hanyuma no mu rwanda vivakisi yo ntabwo tuyibona na noresi ntabwo turayibona yo ni na nshyashya nta gihe kinini imaze ariko vivakisi yigaragara cyane mu bihugu byo hejuru ya afurika no muri za aziya na hehe no muri za somaliya na etiyopi iyo muvuga ngo iyo ni nshya ije vuba yaba yaravuye kuri izo zindi ku buryo yaba ije ari inkazi kurusha izindi cyangwa n'ubwoko bushyashya bwadutse ni ubwoko bushyashya bwadutse ntabwo bumaze imyaka myinshi ni mikeya ariko muri iki gihugu cyacu ntabwo turabibona no mu bihugu bindi bya afurika tugenda dusoma amakuru n'iki ariko nayo yaremejwe ni ubwoko buzi nabwo bwanduza ariko bwari buzwi kera cyane bugaragara ku ngagi uko mubivuga hari ubwoko butandukanye bw'udukoko dutera malariya abantu noneho ubwo barushaho gute kwirinda malariya tuvuge dufashe nko mu rwanda muhereye ku bwoko muhabona cyangwa se ndibwira ko ubwoko buri mu rwanda buri no mu burundi abadukurikiye bari mu rwanda mu burundi no mu bindi bihugu nabo turaza kubageraho bagira icyo bibariza ariko bakwirinda gute barushaho kwirinda gute ko malariya yanga ikaboneka ikijyanye n'ubwoko bw'ubukoko bwanduza malariya byo ntabwo twavuga ngo ukwirinda kwirinda bwo uburyo bwo kwirinda bwose tugarutse ku bijyanye na malariya byose ni kimwe urwaye malariya yoroheje cyangwa se y'igikatu irababaza uko yaba imeze kose nanone kugira ngo umuntu azagere kuri malariya y'igikatu aba yabanje kugira malariya yoroheje akaba ari nayo mpamvu twigisha abantu kwirinda nuramutse agize ibyago byo kwandura malariya akivuza hakiri kare ataragera kugera aho azahara cyane kuko ariho ashobora kugira iyo malariya y'igikatu agatakaza n'ubuzima mu buryo atagiye kwivuza kandi abone ubuvuzi nyabwo mu buryo rero buzwi bwemewe kandi bufasha mu kwirinda burahari butandukanye ubwa mbere kandi bw'ingenzi ni uko twigisha abantu ukuntu birinda gukora isuku y'aho batuye bakuraho amazi areka mu gihe kirengeje nk'icyumweru kimwe bibiri kuko ari naho ya mibu yororokera igashobora guta n'amagi ayo magi agashobora kuvamo imibu yakuze kandi nayo ikaza igashobora kwanduza abantu icyo ni icya mbere kugira isuku y'aho dutuye ni ingenzi cyane tugakinga amadirisha hakiri kare kuko imibu yinjira nimugoroba bugorobye izo ni ingamba zihari zifasha kandi zitagira icyo zidusaba nta mafaranga menshi wavuga ko ajyamo kuko n'umuntu ashobora kwikorera isuku y'inyuma y'urugo rwe kandi bigashobora kumurinda iyo ndwara akaba ari nayo mpamvu ubu malariya kugira ngo dushobora no kuyirinda ari ikibazo cya buri muntu wese ntabwo bireba gusa ikigo gishinzwe kurwanya malariya cyangwa se leta cyangwa iki bihera mu rugo rwa buri muntu ku giti cye nidushobora kubigeraho ibyo bizaba ari ibintu by'ingirakamaro kandi bizadufasha twese kuyirandura kandi bizakunda Yeah, mura- cyane mu cyane kanya- ko mu kanya muraza kutubwira uruhare rwa buri wese mu kwirinda malariya ariko nagira Mm.
ngo kubera batangiye kuduhamagara bafite ibitekerezo n'ibibazo bifuza kubaza batangiye kuduhamagara ahera kuri natane ndi nayirobi muri kenya Ye, ufite ikibazo cyangwa n'igitekerezo Oh, ndafite ikibazo kimwe ko kandi afite n'igitekerezo Yego.
Eh, numva nahera ku gitekerezo buriya twagize ibibazo bikomeye cyane na cyane cyane muri muri iriya afurika muri iriya bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari kubera ko urabona ikibazo cya malariya tuzi ko habaye abanyagihugu kutagitahura cyatwikiye muri iriya malariya yatwikiye abantu benshi niwo mvuga nk'umwe mu bagize ibibazo bya malariya bikagira ku ishuri muri segonderi n'aba mu karere bita kajyaga n'akarere kegereye ikiyaga cya tanganyika ariko kandi kakabamwo n'abanyagihugu bavuga yuko kenshi bakoresha amazi binze ibyo bita mu kirundi amariba ubwo rero ako karere karimo malariya nyinshi cyane nanjye igihe nigayo naragize ibibazo bya malariya mbere biratuma n'umwimbu wanje ku ishuri usa n'ugabanuka kuko kenshi namaze kwa muganga ubwo rero icyo- icyo nagomba guterera ni uko kumbure ibi niba byoshobora bigashyira aba- abategetsi abayobozi bakaraba ukuntu bogerageza kugira icyo twakwita nka mobilisation bakabwira abanyagihugu yuko iriya indwara ya malariya iri mu bibazo byinshi bikomeye biriko birasubiza inyuma iterambere rya afurika kandi biriko iriko itwikira abantu benshi cyane muri ibi bihugu bya afurika ikindi ni uko ah, rimwe na rimwe abanyagihugu hari n'igihe usanga ah, babwirizwa uko bazikatamwo ku- kwicuka imisegetera ariko benshi ugasanga ntabwo babifata nk'ikintu gikomeye kandi ugasanga bigarukana ingaruka mbi ku banyagihugu no ku gihugu hanyuma akabazo nagomba gusa kubaza ah, muganga mbese eh, malariya mwavuze ko iterwa n'ubwoko butari bukeya bw'ubukoko nama nibajije ikibazo mbega ni kubera iki eh, umugera wa malariya waca mu mubu ukandukira umuntu ariko umugera wa sida nta- ntushobore kwandukira umuntu uciye mu mubu hari igihe umubu wandya nkibaza twese twandukira na sida Eh, murambabarira ntabwo turi mu kibazo cya sida ariko ni akabazo nama nibagiye kenshi numva ko muganga yakaduhera umu- umucyo turakoze cyane ibi ni ikitwereka ko ubona ko abaturage batangiye kumenya ububi bwa malariya kandi bituma barushaho no kuyirinda ni ikintu cyiza dutangiye kubona uko abantu bose ubona barakangutse bazi ububi bwayo bazi kuyirinda bikanadufasha kugenda turushaho kugenda tubona i- uko mu kuyirinda tubona ko imibare ubona isa nayo igenda igabanuka ukababaza ni- ukabona ko nabo bafite impungenge zo gushyira ingamba zo kuyirinda mu bikorwa Eh, hari ikibazo yari abajije natani kijyanye n'umugera ati ese ko malariya udukoko twaho twororokera mu mubu umuntu agashobora kuyandura noneho akibaza ati ese sida yo iyo mibu ntishobora kuturuma ikatwanduza umugera wa sida ubwo yashaka gusobanukirwa neza ku bijyanye n'uwo n'uwo mugera wa sida kugira wororokere mu mubu hano twavuze tugarutse ku bijyanye na malariya utu dukoko twororokera mu gifu cy'umubu iyo wa- umuntu ya- yarumwe n'umubu afite twa dukoko tugera mu mu ah, mu macandwe hanyuma bikazamanuka bikagera mu gifu bigira iminsi bimara kugira ngo n'utwo dukoko twororokere muri icyo gifu hanyuma bizongere bigaruke bigere aho umubu ushobora kwanduza umuntu aho hano icyo twagarukaho ni uko umubu i- uwo mugera wa sida nimba umubu ashobora no kurumuka ukawufata ntabwo ushobora kororokera mu mubu kandi ikintu twakongera kuvuga hano ni uko umubu utabaho igihe kinini umubu wabayeho kugira ngo ushobore kuramba nturenza igihe kijyanye n'ukwezi ukwezi iminsi mirongo itatu aho ni umubu uba witwa ko washaje kandi umubu iyo uruma umuntu ntabwo imibu irumana buri munsi umubu uruma umuntu ari uko uri gushakisha gusa amaraso kugira ngo ushobore guta amagi ntabwo buri munsi bivuga ngo umubu uba uruma umuntu ari nkaho ari ibiryo biyigaburira ni ni n'imibu yindi isanzwe ushobora kukuruma ariko ntuhose ntabwo ari ukuvuga ngo ni imibu irumana kuko tuzi ko n'imibu iyi ndwara bita y'imidido elefantiyasis nayo iterwa ni ni imibu y'ubwoko bwa edesi niyo iruma igatarasimeta ayo majerme yayo umuntu akazagira za elefantiyasis akaba ari nayo mpamvu ubu ngubu ikintu tuvuga turi no kwigisha cyane dukangurira abantu ni uko bagerageza no ku- gutura ahantu batabana n'amatungo kuko icyagaragaye ni uko iyo dukoresheje izindi ngamba zo gukoresha inzitiramibu imibu nayo ijya gushakisha amaraso ku ntungwa tworora ikaruma inka ikororoka It- bitavuze ko ari ngombwa ko igomba kubona umuntu kugira ibone amaraso agakwavu kari hafi aho ngaho ihene inka za cempanze aho hose igenda ibona amaraso igakomeza yororoka ari nayo mpamvu ubu n'ingamba tugomba gushyira mu imbaraga ari no ku- kwirinda ya mibu ikiri hanze itarashobora no kudusanga mu nzu Ye, reka twakire na Mm.
pascal pascal uranyumva pascal alo ndabumva neza ye udukurikira urahagana he
ndi i kigali mu rwanda mo kigali ye Eh, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo so ni utuntu tubiri turasa n'igitekerezo Mm.
ikintu cya mbere navuga urebye nk'inaha mu rwanda buri munyarwanda wese yamaze gusobanukirwa uburyo bwo kwirinda Mhm.
ariko biragoye kuko uh, impamvu mvuga ko bigoye ni ikijyanye n'imiturire y'abantu yego umuntu aratema ibihuru akikiza iyo myanda yo ku ruhande ariko birarenze atuye ahantu mu rutoki ahinga ibigori ahinga ibishyimbo n'ubundi ya mibu ihungiramo ubwo rero nkaba navuga ni- ni urugamba rwa leta rwo kurwana rwo kugira ngo ituze abantu ku buryo bugezweho batandukane n'aho bahinga akandi kantu navugaga hari ukuntu leta nayo yashyizemo ingufu mu gushaka kurwanya malariya yegereza abaturage ubuvuzi ikoresheje abajyanama b'ubuzima ariko mu by'ukuri iyo urebye uburyo bikora usanga umujyanama w'ubuzima uri mu wenda mu bantu ijana afite udupaki dutatu twa kwaritemu kandi wenda mu cyumweru usanga abantu nk'icumi bajya ku mujyanama w'ubuzima gushakayo imiti ya malariya kandi ugasanga ngo malariya ni ubuntu ariko mu by'ukuri si ubuntu bajya banavugisha ukuri imiti turayigura kuko ugiye kwivuza ku mujyanama w'ubuzima amafaranga make utanga ni magana atanu bitewe nabwo n'icyiciro urimo aba numva minisiteri y'ubuzima rero nko mu rwanda yagomeza gukurikirana icyo kintu wenda ku kijyanye n'imiturire ho ni ikintu gikomeye cyane leta izakomeza gushakira ubushobozi ariko ku kijyanye no kuba batanga imiti mu baturage bakurikirane kandi abajyanama babaha ubu- babaha ubushobozi rwose bw'imiti ihagije bajyaga badufasha ariko nabo nawe umugeraho ugasanga nta miti afite kuko ntibamurengereza kwaritemu eshatu no- cyangwa yanaguha akaguha ituzuye kire aba numva icyo ngicyo ari ikibazo rero bakigaho kubera yuko ntibakizere ngo malariya ngo yacitse mu bantu kuko uburyo dutuye dutuye mu ntoki dutuye mu bigori ntabwo wajya gutema ibihuru ngo uteme za ntoki uteme na bya bindi biza gutunga abantu murakoze ni ubwacu twebwe nk'abaturage kugira ngo turusheho gutura ahantu heza yego byose tubifatanyije kandi bizakunda ku bijyanye n'abajyanama b'ubuzima anashimira cyane ko babafasha mu bijyanye n'ubuvuzi ariko akongera agasaba ko bakongererwa ibijyanye ni- ngo n'udupaki tw'imiti kuko baba bafite dukeya babona imiti buri kwezi iyo imi- asigaranye umuti w'umunsi umwe yohereza ubutumwa bugufiya ku- ubashinzwe no ku kigo nderabuzima abamenyesha ko asigaranye umuti w'umunsi umwe umushinzwe arabibona akamenya ko agomba kumwongerera akaba ari ingamba dutangiranye n'uyu mwaka twashyize mu bikorwa kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka kugira turusheho kunoza iyo gahunda yo kubaha ibikoresho bihagije kandi ku gihe
ni kuri ibyo bisobanuro bya muganga aline uwimana dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri dan wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na fatuma remasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika